murumva ijwi rya amerika radiyo rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki zitanu ukwezi kwa gatanu nyine umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc kuri mikoro muri kumwe nanje aloise bigirimana uyu ni umwanya wa ca kiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mushikirizwa n'iradiyo ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muratumiwe rero mwese mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi ikiganiro twahariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu ikiganiro rero ni icyanyu ibyumviro ni ibyanyu cyangwa ibibazo muba mufise ntangere kugira duce irya nino ikibazo tugira tuvugane ko muri aka kanya abifuza kudutwandikira mutwandikire ku nimero ya watsapu kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndayisubiramwo kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe buri mwaka kuva mu mata, ku matariki ya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kw'icumi na kumwe gushika itariki cumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri amakungu yahariye kurwanya amabi akorwa afatiye ku gitsina icivugo cy'umwaka uheze wa bibiri na gatandatu mu burundi cyari tugira isi ise nk'ibara ry'umucungwe kugira turondere uburyo bw'amafaranga kugira turandurane n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme amabi akorwa afatiye ku gitsina aracigaragaza mu burundi uruhagarara rumaze imyaka itari mike rwatumye ibintu byunyuka kuri icyo kibazo amategeko yo guhashya ayo mabi yarongerejwe ariko ibitigiri by'abahohoterwa bibandanya byiyongera akarorero ni mu ntara ya cibitoke aho mu ntango z'uyu mwaka ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango cdfc cyatangaje ko habonetse amabi igihumbi amajana ane na cumi nane afatiye ku gitsina mu gihe mu mwaka mu mwaka w'imbere yaho w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bari igihumbi ijana na mirongo ine na batandatu ibitigiri rero biboneka ko byiyongeye ku rugero rurenga abantu amajana abiri na mirongo itanu iyo ni intara imwe mu ntara cumi n'umunani zigize uburundi mbega abajejwe icyo kibazo bariko bakora iki umutumire wa mbere dufise muri iki kiganiro ni martin niby'abandi umushikiranganji ajejwe iby'agateka ka zina muntu imibano n'iterambere ridakumira mwiriwe neza umushikiranganji martino
iriwe aroyize ego me murakoze turabashimiye kubona mwigoye mugafata akanya kacu kugira mwitabe ikiganiro
murakoze namwe kubona mwadutumiye kugira tuje kuganira kuri icyo kibazo abantu benshi bakunda gutanga ko n'inkuru rimwe na rimwe usanga atari zo kubera atari abahinga babyo ego me murakoze turafise rero n'umutumire wa kabiri madame kesi bagumako arongoye urunani frfl rw'abakenyezi barwanya amabi afatiye ku gitsina muri rusange na cane cane ayakorerwa abakenyezi ari mu ntara ya rumonge madame kesi mwiriwe
mwiriwe neza Aloyse ego me murakoze kubona mwafashe namwe aka kanya kugira mwitabe ikiganiro cyo ku ijwi rya amerika
namwe murakoze cyane kuba mwatwiyumviye ko kugira ngo tugire icyo dushikiriza ego me murakoze reka tudatebye duhere kuri mwebwe mushikiranganje Martino n'ivy'abandi intara ya Cibitoki tutanzi kwa karorero ibitigiri vyiyongereye ku rugero rw'abantu amajana abiri na mirongo itanu eh, mu gihe ubutegetsi butasiba gushiraho amategeko ndetse no guhana abo bantu ivyo bintu mwobivuga gute Martino
Eh, murakoze eh, mumenyesha amakuru Aloyize iki kibazo kijanye n'amabi afatiye ku gitsina iyo utari umuhinga wavyo Eh, rimwe na rimwe hari igihe ubona ibitigiri ugaca usanga umutima wahagaze ariko twebwe rero eh, mu bushikiranganji niho hari n'abahinga benshi Eh, ni iby'ukuri tubafashanya n'abandi ariko ni ikibazo twe dufata yuko ari ikibazo c'abantu bose ikibazo kijanye ico twita mu gifaransa eh, toute la société iyo bavuze amabi afatiye ku gitsina rero eh, si amabi eh, si bya bindi abantu baca bumva gu- bimwe vyo gufata ku nguvu gusambanya abantu ku nguvu ariko hariho gufata ku nguvu hariho gutuma abantu babana ku nguvu kugira inyifata ituma umuntu abangamigwa icyo bita harcèlement sexuelle canke mu congereza sexual harassment hariho kwima uburyo bwo kubaho mwubakanye hari uguturubika umuntu bivanye ku gasuzuguro icyo bita eh, harcèlement psychologique et affective hariho ibijyanye no kugira imigenzo imwe imwe nayo ko iri kwirarangira mu gihugu cy'u Burundi hariho nka kera gucura ku nguvu guhaga guharikwa hariho guteka ibuye rigasha bya bindi bajanye umukobwa ku mupfumu beza ko agwaye bagasaba yuko umu- umupfumu amusambanya hariho gukazanura yaho ariko ivyo vya- cyane cyane byari vya kera ubu ntibikiboneka cane ibyo byose rero byose biraja hamwe mwe- iyo two turagira ivyegeranyo tukavyita amabi yakorewe umuntu bivaye n'igitsina ciwe iyo rero mubonye ivyo bitigiri rero hariho imvo kera byarakogwa ariko ugasanga byagumye mu miryango bimwe bita ngo ingo niko zubakwa mu kirundi ubu rero nko mu ntara y'ibitoki mwatanze ko akarorero ego harakozwe ibintu byinshi cyane ubwa mbere ubwa mbere ha- tumaze iminsi tuhakorera ibikorwa bidasanzwe byo kugira duhimirize abantu bose baba abapfasoni baba abagabo rwaba urwaruka ntihagire amabakorerwa umuntu cyane cyane iyo ari umukenyezi atamenyekana ubwa kabiri hariho ca kigo kiko kirahakorera dufashwe ni banki y'isi yose cyo kwigisha gukangura abantu bumve yuko amabakorerwa abakenyezi eh, canke n'abagabo rimwe na rimwe bako- ni bake yuko ari ikibazo kiza kurandurana n'imizi ikindi naco kandi hariho itegeko eh, aga- rimwe eh, eh, ry'umukuru w'igihugu rimwe agakwego cumi na gatatu rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turiko turigisha iyo rero abantu bose bahagurukiye rimwe ucumenga ibitigiri byaduze kandi ari ukubera yuko ubwo abantu bahagurutse bakavuga ati reka aya mabajejwe aba- a- ajejwe- a- a- abangamira abakenyezi tuya tuze hanyuma ibi hano mu- haniniya mu cibitoki c'est plus ni ni haniniya n'amadenunciation ni ukubivuga ni ukubishyira ahabona bya bindi kera banyegeza ubu rero ahubwo biriko biratanga umuco two turaraba ahandi naho hari n'ahandi mu zindi ntara naho usanga eh, byagiye biragabanuka nko bamaze iminsi bakorera cyane aho nk'iyo twarabonye nk'iyo proje igiye ari nshasha ibiti bituvuga biraduze cyane ariko mu nyuma bica bigenda biramanuka kuko ayo mabi agenda abantu bagenda baratahura buke buke yuko kuyakora uwo uriko urakora icaka n'uriko urahohotera hagati y'akazi na muntu ego me ni mwebwe mubijejwe kandi ni mwe muteza no gutanga umuco murambabarira none muravuze ibikorwa byo guhimiriza ibi amategeko ariko arashigwaho I- hari ico biriko birungura mu gi- mu bijanye n'ico kibazo muravye mu gihugu cose iyo eh, cyane cyane uriko urabiraba urebye ukuntu abantu basigaye bubahuka bakaza kuvuga ayo mabi bakaza kurondera ukuntu bofashwa turabona ko harimo akarusho kadasanzwe wasanga abantu barasinzikariye mu mihada ugasanga abantu barasinzikaye eh, mu- baraseserewe ariko bakabura ahantu bitura ntihagire uwubumviriza ubu rero ibyo byose biriko birakorwa bituma abantu bajijuka bakumva yuko hari ibiriko birakorwa nabo rero bakaza bakabivuga kandi ahanini yari icyo twabonye nuko muri ibyo bitigiri tubona Eh, dusanga haniniya ni ibyo bijanye eh, guturubika umuntu eh, muri iki kiyaya harimo ikintu cyo guharika cyo turacemera ko kam- iki gisa n'igifise uburemere ariko bya bindi ibyo bita loviyore turabona ko byagiye biragabanuka cane kuko abantu bagiye barigishwa eh, mu nzego zitandukanye abatware barabifata mu minwe hanyuma rero n'iri tegeko ryashyizweho na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu rirategekanya rirategekanya ibihano ruhasha ari nacyo gituma rero eh, turiko turaraba ubariko barabivuga icyagikurikira ni uko eh, ndabajejwe ubutungane kuko baravuga yuko muri iryo tegeko hategereza kuba abahinga bajejwe ibi bijanye n'amabi ashigikiye ku gi- ashimikiye ku gitsina kugira babitoze kuko se sa- se uwo ari we wese ni ibintu bifatiye ku mico hari usanga bifatiye ku mico hari ibindi usanga bifatiye ku kuntu abantu babayeho n'ukuntu abantu usanga barimenyerereye aho rero haba no mu gipolisi mu matohoza eh, mu gipolisi hose haza hariho abantu babijejwe babizi bavyigishijwe tutavuze rero no gutangura kwigisha mu mashuri y'uko umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu eh, bose bangana turebye rero amaporogaramu amaze iminsi ariko arakorwa hanini ya kubona bariko baradenonsa ku muci bitege ko turahakorera tugenda mu ntara nyinshi hanini ya n'amadenonsiyasiyo menshi yagiye ariyongera yerekeye ibyo bintu ahandi wasanga byanyegejwe twe turabona rero yuko ahubwo mu mitwe yacu turiko turatahura yuko eh, mwene ivyo bintu ari ibintu vyo kugwanya kandi bigahashwa egome twababwiye ko dufise na madame kesi kesi baguma ko urongoye urunani rfl rw'abakenyezi barwanya amabi afatiye ku gitsina muri rusangi na cane cane akorerwa abakenyezi mu ntara ya rumonge musanzwe muri n'umukenyezi eh, mu- muriko mukora iki kuri ico kibazo
Eh, murakoze kuri iki kibazo icyo turiko turakora ahanini ni uguhimiriza no kujijura sinza gusubira ku by'umushikiranganji yavuze yamaze kubivuga byose yadondaguye ubwoko bw'amabi jewe nari nayafatiye mu migwi minini minini ine hari gushurashurwa ku nguvu hari amabi afatiye ku butunzi hari ayababaza umubiri hari ayatuntuza akami ka muntu muri ayo yose rero niho duca dusanga aya menshi menshi ngaha nyakubaha umushikiranganji yamaze kudondagura rero natwe icyo turiko turakora turiko turatanga inyigisho atari ku bakenyezi gusa kuko iyo tuvuga amabi afatiye ku gitsina cyangwa ku karanganderano amabi akorerwa abakenyezi iyo tuvuga abakenyezi haba harimwo n'abana b'abigeme kuko dusanga na kenshi na kenshi ibi- ibyo gushurashurwa ku nguvu aribo bifata abana b'ugwaruka bakiri bato rero turigisha turiko turatanga inyigisho ku banyagihugu ndetse tutibagiye no mu mashure naho nyene turaza gutangayo inyigisho kugira ngo tubamenyeshe yuko ayo mabi abaho kuko kugera uno munsi hariho abantu uri kuvuga ibyo bintu umenga sinzi ibyo uriko uravuga umenga uri kuvuga ibintu bitabaho hanyuma tukabi- tukabigisha n'ingene ayo mabi boyagwanya
egome murakoze tugaruke ku mushikiranganji muhejeje kuvuga yuko hari itegeko rishasha riterekanya ibihano ruhasha mwo duhabike muri ivyo bihano biri muri iryo tegeko
ego eh, nkumbure birahava bingora kubidondagura byose reka tuvuge nyamukuru e, nyamukuru eh, nyamukuru eh, barerekana cane cane hari vyari bisanzwe bihari bisanzwe biri muri eh, muri code penale ariko iri teko naryo riza rije kuha uburemere no kunganira iryo tegeko eh, baravuga nk'umuntu azoba ashorashuze umuntu ku nguvu ibihano azoronka eh, ugasanga hariho ibishika ku myaka ubwa mbere igihano cyo gusharuza ku nguvu gufata ku nguvu murazi yuko kidaharigwa n'umukuru na nyine cyo umukuru w'igihugu bimwe bijya iyo iyo ahaye ikigongwe abakoze amabi icyo ntigiha icyo nti- ntibaki nta kigongwe bamugirira Mm.
kuko ni ibintu biba biteye isoni hakaba hariho n'ibindi rero nk'ibyo gukingira ikibaba bitahoramwo nk'iyo ukingiye ikibaba uwakoze ayo mabi uzoca uhanwa nk'uwagikoze hariho nk'igihe bisanzwe ari nk'umwana wari utunze mu nzu ukamukorera ayo mabi igihano cya kigwiza eh, na kabiri hakaba hariho bya bindi rero bijyanye byo kugira turwanye bimwe bidasanzwe ibyo ibyo ibijyanye no guharika yaho tuvuga yuko ata muntu aza kubana n'umuntu bidaciye mu mategeko kuko twasanze ahaniniya no kugira baturubika abakenyezi usanga umugabo kubera agafaranga kiyongereye agacagara kifatira umugore wa kabiri uwa mbere babyaranye n'abana agatangura kumufata nabi nibyo rero ubu- ubu kuri mu gihugu cyose itegeko riravuga yuko abantu bibanira gutyo gusa kuri ibyo bintu bizohanwa n'amategeko nk'amezi atandatu ukagenda mu munyororo hanyuma cyangwa bakaguca amande uvuyeyo mwimba mwashimanye bigasabwa yuko mu- a- mu- mugenda eh, mugaca mu mategeko kuko nibyo bikingiye umukenyezi ahanini iyo twasanze no mu bituma abakenyezi bashaka kubafata nabi ni uko hamwe na hamwe usanga batanditse batazi n'amategeko avuga ati jewe nzoguhinda ugende umvireho nk'uko umengo nta gaciro yari afise kandi aba yarakoreye urugo yara yaritanze kugira n'ibyo baba bafise ashobore eh, kubironka ibindi nabyo twovuga eh, biri nko muri iryo tegeko eh, ni bimwe bijanye eh, n'abanyeshure kuko ntibyari bitomoye neza yaho umunyeshure eh, wabura ko umufata ko ari umwana yari Mm.
imyaka cumi n'umunani ariko urabitomoye neza baravuga yuko urengeje uwire- uyirenze utayirenze uri umwana w'umunyeshure eh, aho bira- birerekana neza yuko bagufata nk'umuntu akiri eh, agi- agi- agirezwe Mm.
ibyo bita le- le mineur Yego.
hanyuma ikindi nacyo twovuga eh, eh, cyane cyane twarabonye abayobozi aba- aba- abareze abandi igihe bibonetse yuko wewe ureze uwundi wagiye kuza kumu- mu byo kumusambanya kuza kumuhendahenda hari amande hagati y'ibihumbi magana atanu n'umuriyoni hanyuma n'akazi rero ya- no gupfungwa eh, imyaka cumi n'itanu hagati mu gushaka mirongo ibiri yaba ari mirongo ibiri n'itanu ariko twase ko n'amande kugira abantu bagire ico batinya Yego.
aba nk'ibi bijanye rero eh, eh, nuko nko guturubika kuko twari tubifata ko ari ibi bisanzwe ngaha iwacu guturubika umuntu hajya yabivuze eh, madame arongoye rfl guturubika umuntu hajya birashobora gutuma ubuzima bwiwe bwose butabagara akarara adasinziriye no ngi- nki- nko ngaho twaravuze ati uwo muntu bizogaragara yuko yagize iturubika no gukora kuri kambi ka muntu kiwe azohanishwa eh, umunyororo hagati y'ukwezi n- n'imyaka ibiri hamwe n'amande ashobora gushika ku bihumbi ijana ibyo nibyo binyamukuru twovuga byagiye biriyongera ku yandi mategeko eh, twari dusanzwe dufise ngaho iwacu Egome murakoze turabagaruka ko ku bibazo ku- ku ruhande rw'iwanje reka ariko duhe akanya abariko baratwumviriza bifuza kubaza abatumire ni Martino n'ivy'abandi umushikiranganje ajejwe ivy'agatekazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira umutumire wa kabiri ni Madame Kesi Bagumako arongoye urunani F- RFL eh, rw'abakenyezi barwanya amabi afatiye ku gitsina muri rusange na cane cane ay'abakenyezi akorera mu ntara ya Rumonge turafise abifuza kugira ico bashikirije kuri telefone Gregoire mwiriwe Gregoire muratwumva
Yego ndabumva neza.
Ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Oh, twagira dusize kuri icyo kibazo kijyanywe n'ifata ku ngufu abigeme n'abakenyezi.
Ego.
Bo, hariyo ikibazo cya mbere nokibaza nk'uwo mushingantahe um- uwo mushikiranganji Ego.
ubwo hariho ibintu twagiye twumva ku maradiyo bijyanye no gufata abakeba ku- ku ngufu ngo babyare imbonerakure twararindiriye rero ko boba barabacengeje kugira turabe ko hariho ugu- uguhana abantu mwe ntabwoye kuko byitwa ko bafatse ku nguvu abo bakenyezi bataba turi kumwe muri ibyo byabo bya politike halo yego turabumva mucagagure dukeneye rero iyo abo ba uwo musikiranganji cyangwa leta turasaba bahane bahane yaba n'umuntu aba ajyanye icyumviro kibi nk'icyo oyi kuko aba yabishyize mu ngiro icyumviro utangura icyumviro hanyuma ugashyira mu ngiro umugambi hatabaye kudahana tuca tuvuga yuko baba babishyigikiye baze baraduha uburorero baze baratubwira n'abo baba bafashe ubu- nko mu mitumba ibyo bijyanye no guharika byandagutse ni byinshi ngaha mu burundi ribahana harika ya mwana wa mama bategetse ntibabashengeza ibyo byose ni ibintu bibi cyane biratubabaza cyane no mu mitumba iwacu egome murakoze reka twakire kandi na leonse leonse mwiriwe
bagize mwiriwe egome leonse muhagaze he
neza na neza mpagaze mu gisagara cya bujumbura ego nyarutsa mubaze ikibazo mufite cyangwa icyumviro
mu ncamake mwatumiye abatumire babiri umenga egome
ok mwabo babiri ngiye kubabaza ikibazo kimwe kandi umwe wese anyishyure mu ruhande rwiwe mu cyubahiro cyiwe Mm.
mbe mu burundi nta bagabo bariho bahohoterwa yego canke hoya hanyuma mbandanye
Ah, reka tuba tubasabe reka reka barabyishyurira rimwe bandanya n'ikindi kibazo kugira tubyishyurira hamwe kugira ducungure umwanya
ok mu myaka afise mike nta n'umunsi n'umwe uri izina ndigera mbona bavuga ko abagabo bariho bahohoterwa amabi akorerwa abagabo mw'ayo mabi wumva ngo abagore bakorerwa hari mwabo bene na bene bitera uwo mushyikirangajwi numvise avuga ngo abaharika ngo ingingo ibahana ariko ni ukwihenda cyane kuko bararaba neza mbe mw'abo bagore baharika cyangwa abagabo baharika biba biva kuki uwo mugore yemera kujya guharika mugenzi we abiterwa n'iki ni ukuraba neza kuko bose bafite uruhara muri bo muri byo mu ba- kwega i- i- induru mu- mu- mu- mu- mu mbano mu bintu n'ibindi rero kujya ku iradiyo cyangwa kuvuga ngo amabi akorerwa abagore amabi akorerwa abagabo ni menshi batigera bavuga Mm.
kubera iki uwo mushyikiranganje y'umugabo ndamubaza iki kubera iki atanu umunsi n'umuri izina baravuga ati yamara hari abagabo bariho bakorerwa amabi gusumba n'ayakorerwa abagore leonse hari amabi aba- abagore baragukorera
oya jesi ndi umugabo ndi umusore ntabwo ndarongora oya n'umusore ni- turavuga n'amabakorerwa abigeme abigeme n'imisore tubashyira mu ruhande rumwe nimba aba- abigeme Eh.
bakorerwa mabi n'abasore barashobora kuyakorerwa mugabo nimba utarayakorerwa imana ishimwe mwahejeje Oya, ndibaza mfise bagenzi hanjye mfise bagenzi bakorewe amabi Yego, me- bibabaza Eh.
noneho ugasanga ejo hakeye ugumva ngo habaye ngo amabi akorerwa abagore mugabo ugasanga abagabo barakorerwa amabi gusumba abagore egome abatumire bakumvise reka tubahe akaryo ba- ba- bishure kuri ibibazo tuhere ku mushikiranganji martino n'ivy'abandi cane cane kuri ikibazo ca mbere ngo hari uburorero bw'aba byavuze ikibazo gerutse kumaze imisi kivugwa c'abavugize yuko bagiye gutera inda ngo ngo abagore ngo bavyare imbonerakure ni ikibazo c'ubushikiranganji bw'ubutungane ariko sinzi yuko ari co kivugako
ego murakoze aloyizi hajya ah, uko imana yaremye ibihugu niko yaturemye no mu mico zita- itandukanye iki kibazo cyavuzwe ko byinshi reka dufate n'akanya ko kugira tubwire abarundi n'amakungu murazi mu mico yacu abantu babarutse vuba sinzi nk'uwo leonse yarutse vuba ko numva kwa abarutse aho hambere nka leonse yarutse vuba mwahora mwumva n'indirimbo bakunda kubyina kuko twace tugira twe turi umushiranganji buryo hagati y'akazina muntu iyo havuze ikibazo nk'ico kijanye eh, no gufata ku nguvu kuko ni gutera inda ku nguvu umuntu naho nyene biri mu- biri mu ihanwa n'iri tegeko hanyuma rero turavugana n'abatware turatohoza ukuntu byagenze turavugana eh, n'umugambwe uri ku butegetsi bagize n'ico bavuze kuri kiriya kibazo Tuzo- tutugarukako cane kuko baravuze yuko muri ana ata bintu bijanye na programe eh, yo kuza gukora amabi abakenyezi ngo nuko baba badasangiye ivyiyumviro kominike barazitanze amatangazo barayatanze hanyuma no, ku- no muri wa mugwi ujeje hagati y'akazina muntu barabijako eh, turangwa n'akanya leta eh, yo gusigura ukuntu vyoba vyifashe turabibandanya rero turaraba dusanga eh, mu mico yacu rero uko byagenda eh, cyane cyane y'ugwaruka iyo bariko baragira ry'amasiporo yabo yo bariko baraterura ivyuma ya- bamwe basanga nk'abakozi usanga bari ba- bacama mu mabarabara dusanga mu mico hari indirimbo baririmba zere- zijanye n'ivyo bijanye no kuza eh, zo guhuza ibitsina ariko turashimira imana yuko nko mu gisirikare n'igipolisi mugiye murabakurikirana niyo bari muri eh, irya karashishi yabo izo mbyino zaravuyeho ariko turabona yuko hamwe hamwe rero n'iyo bijanye no kubyina mwene izo mbyino zije no guhuza ibitsina usanga bashiramwo ba roza bashiramwo ba mariya ugasanga biracagarukamwo ivyo ni ivy'imico turi kwa- twaciye tufatiraho tugiye kwigisha cyane kuko eh, ingingo ya cumi iravuga yuko leta n'inzego zose zitegura porogaramu yo kwigisha neza abanyagihugu bose ico cose cotuma eh, kija kuganisha ku bitsina cyangwa ico umengo urasuzuguye umukenyezi kiveho eh, twebwe rero mu matohoza twagize mu byo twashoboye kwegeranya n'ibindi eh, nta bintu nta porogaramu yari ihari yo kuza porogaramu y'umugambwe canke ubwo gwaruka yo kuza eh, kugira byo gufata abakenyezi ku nguvu ikindi naco eh, biragoye biragoye cane urumva abanyapolitike baragoye hari igihe akantu kose kabaye ico twita un petit- un incident baca bayifatira ko eh, kugira ba- ba- ba- ba- ba- bose bar- barondera umwe wese kwemeza uwundi twebwe rero byateye akazi nta muntu tubishyiramo politike cane turaba yuko vyoba vyabaye kuko tukaraba tukaba dukurikira mu minsi ikurikira tukaraba inkurikizi ariko ngaha inzego zose zibijejwe zarabifashe mu minwe eh, twibaza yuko eh, n'abaturabira neza ibijanye n'imico yacu eh, nabo nyene bariko barabikorera ko mu minsi iza kuza bizoba bimeze neza cane kuko tugera turigishanya twese Ego, ariko Ngira ico ngo- ki- ico kibazo Gregoire arashikirije n'umugambwe uri ku butegetsi waraciyamirije uravuga yuko ari ingeso itabereye no mu bushiranganje bwanyu ni uko mu- muvuga kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi Eh, tuvuga yuko eh, muri kino gihe abantu bose murazi hariho imico ibyo twakora hagaca igihe ibintu bigahinduka Eh, nk'ubu rero ntibyaba bikibereye ko abantu bagenda barabyina twajya dutera akamo n'abandi bose iyo bari muri siporo iyo bariko bariko barinonora imitsi iyo bariko barakora igikorwa kanaka barashobora kuririmba indirimbo za zine zibahereza morale ari indirimbo z'imana cyangwa izindi ndirimbo zigenda ziryoshe ubwa zikabahereza inguvu kuko abahinga nabo babyize basanze ko iyo bariko barabyina babyinira hamwe nk'igikorwa bariko barakorera hamwe kibaha morale ugasanga bangiza inguvu bagakora byinshi gusumba ariko nawe tuvuga tuti umuco w'ikirundi niwubahirizwe cyane cyane yuko turiko turagenda mu mvugo ituma abantu batiyumvira yuko eh, hariho eh, ibijanye n'ivyo guhohotera uyu n'uriya cyane cyane muri ivyo bijanye ni- n'ibitsina cyane cyane yuko ariko haniniya nimba ari aba- n'abarundi bene wacu barabizi Eh.
yuko nawe nye- nabo nyene aba- a- usanga kiretse ababibuzwa n'amadini ababibuzwa no kwemera kwabo usanga byari byamaze kuba nk'umugenzo ariko eh, mu bijanye muri yama icyo bita formation patriotique kwigisha abantu gukunda igihugu iyi programme irimwo yo kubigisha ukuntu twohinyanyura neza imvugo yacu mu bikorwa byacu bya misi yose haba muri siporo haba mu kubyina bariko barabyigisha bihure neza eh, nuko ibintu bi- ibihe bimeze Ego murakoze reka reka ikibazo ca Leonce kigira kabiri tugitumbereze kuri madame Kesi Leonce yavuze ati mu Burundi nta mabi akorerwa abagabo ikiganiro ki, ki, kiri ku bakenyezi mugabo arazanye iki kibazo ati nta mabi akorerwa abagabo cyane cyane nkamwe muri abakenyezi bahava bibaza ngo muvugira abakenyezi gusa ariko n'abagabo bashikirwa n'ivyo bibazo ntimubavugire
Eh, murakoze cyane nk'uko yabivuze aha tugitanguye twavuze yuko ari amabi afatiye ku gitsina canke ku karanganderano rero iyo tuvuze igitsina si igitsina gore cyonyine n'igitsina gabo kiba kirimwo kandi nk'uko yabibajije si abakenyezi bonyine bakorerwa ayo mabi ubwabo twasanze ahanini ayo mabi arababaza abakenyezi n'abana kumbure abagabo nabo arabi- arabashikira ntawo biharira kuko aho nawe na leonce yarinze abivuga aho ni ukuvuga yuko amaze kugira kubibona iyo bariko baravuga gushurashurwa ku nguvu abantu bose baca bumva abakenyezi canke abana b'abigeme ariko nagira nsh- mbere ntishirako n'akarorero ko kuri aya yo gushurashurwa aho yari umutagisivero yariko avyivugira we nyene ariko ara- aravuga mu kiganiro nk'uku natwe turiko turavuga munyarutse eh, avuga eko yavuga yuko ari umukenyezi yari amubwiye ngo amwunguruze aramwunguruza hanyuma bashitse ahantu akamubwira ati hagarara burya nabitse akazigo ngaho munsi y'ibarabara mm, agiye ngo agiye kugatora yamubwiye ati nuze umfashe kugaterura byananiye kumbe ashaka bashurashurane ku nguvu imana yarakinze mugabo yamurusha inguvu aramwiyaka aca aragenda Hmm.
rero abagabo nabo nyene ayo mabi arabashikira mugabo sinzi ko nohava mvuga ngo bapfana ibanga ni bake bubabuka kubivuga baca bavuga yuko boba bagayitse boba bafashe isoni mu bandi bantu hanyuma hari icyo yavuze ati bose eh, kuri ibi bijyanye no guharika yavuze ati harimo ababyitera arongera arabaza ati mbega biva kuki kandi aravuga ati bose babifisemo uruhara ego hariho igihe ushobora gusanga umugabo yaharitse umugore kumbure ku ngeso mbi yoba afise ndetse ni mu nyigisho twebwe dutanga turashiramwo guhimiriza abakenyezi ko bakwiye kugira inyifato nziza kugira ngo ntibabibagarukanire ingaruka mbi ariko akenshi tumaze kubona ntibiba bitewe ni- ni- n'izo ngeso mbi z'abakenyezi baba bafise hari aho biba bitewe n'ingeso mbi uwo mugabo aba afise adashobora kubumbwa n'umukenyezi umwe abandi nabo hari aho bagenda bahahamira amaronko akavuga ati ko nkenye ndironkeye hariya ah, uwufite byinshi nshobora kugenda kwinjirira ngo acambaho neza agaca agenda ahandi naho hara- nk'uko yavuze ati ngaha mu kiyaya ibyo bintu birakaze ugasanga imico n'imigenzo tutibagiye yuko hariho n'amadini nayo nyene ashyigikira ibyo bintu bakavuga ati amategeko ya- y'idini ryacu eh, eh, araturekurira reka- gutunga reka abagore benshi ico kibazo c'amadini turakigaruka ko nagiteguye ko tuhava tukivugana ko turafise kandi Jean Marie kuri telefone Jean Marie mwiriwe
mwiriwe neza Jean Marie munyarutse mugire ico mushikirije
ego umuntu amukiriza abatumire yego barakumva
ngewe n'ubu ikibazo nkeneye kubaza kandi naho basa n'abakivuze ariko nari nicyo nari nateguye kubaza amabi akorerwa ku gitsina ko tuzi ari menshi hari aya mbere hariho burya n'ayahaba ari abenshi badatahura kandi batamenya hariho nk'amabi nk'amabi akorerwa abana batoyi bakorerwa n'ababyeyi babo mbega ama- baremera ko ahari mbe niba hari itegeko riri hano ryoba rihari ikigira kabiri ni iki nacyo birajyanye mbe umugabo yahohotewe agahohoterwa n'umugore cyangwa n'uwundi muntu amategeko yo- eh, ubutungane yo- yo- abwitse yotunganirizwa gute ni utwo nashaka ko banyishyura yego mereka twakire na Igiraneza babishurire hamwe Igiraneza mwiriwe
mwiriwe yego me muduze ijwi mubaze
mwiriwe yego me twabumvise muduze ijwi muce mubaza
Ha?
yego me turakumva baza
ikibazo nari mfise yego nashaka kubaza mu nzego none kubera iki umugabo ashobora kurongo- kuba afise asanzwe afise umugore wiwe hama mu nyuma agaca azana uwundi mugore ngo kubera ko uwa mbere batanditswe agaca yandikwa n'uwo wa kabiri kandi yasanzwe afise umugore barabyaranye abana kandi leta ikabyemera mbega leta aho icyo aho hantu yategura iki hariho itegeko ribihana ivyo bintu Ego me n'umugabo azana umugore wa kabiri ku mugore wa mbere atanditswe agaca yandika uwo mugore wa kabiri Ego me nki- Eh, ego mpereka tusabe mushikiranganje Martino n'ivy'abandi yishure abo bantu babiri
E, murakoze kandi ashimiye kandi abanywanyi b'ijwi rya amerika kuri ivyo bibazo babajije kurana urumva ko bakurikira vy'ukuri kandi bakunda aho babaye yuko ibintu vyogenda bitera bija imbere ariko murazi yuko nashaka imbere ko nishobora kuri bino bibazo aloyize Yego.
ngaruka kuri kino kibazo ca leonse yaho twebwe muri leta ntituvuga yuko abagabo nabo batagirirwa mabi afatiye ku gitsina ni naco gituma n'itegeko ntirisobanura abapfasoni eh, n'abagabo ariko hanini ya mu vyigwa vyakoze si mu burundi gusa ni kw'isi yose basanze amabi hanini y'abantu basesejwe cane abantu ari benshi bakorerwa mwene ayo mabi eh, bivanye n'uko baremwe bivanye n'uko bagiye barafatwa muri kahise eh, kugira ubushobozi buke bw'amafaranga ivy'amashure twasanze ari abakenyezi ariko turafise ibitigiri navyo kandi vy'abagabo bahohotewe mugabo eh, si benshi gose hanyuma no mu bitabo vyera ndavy'imana baravuga abagabo bahatswe gufatwa ku nguvu yozefu igihe yari eh, ku kirimba eh, ca kwa potifari umugore wiwe batubwira ko yahatswe kumufata ku nguvu agatakoma kakiruka ni ukuvuga no mu burundi rero hariho n'abandi bakenyezi twagiye tu- tugenda turumva usanga ari aba- bakuze bakagerageza guhendahendesha udufaranga urwo rwarwa rukiri ruto rugifite imyaka cumi ni- n'itandatu eh, cumi n'indwi nabo ugasanga ni abantu bakuze bamaze kugira uburyo nabyo nyene biri mu mabi aku- ashingiye ku gitsina kuko uriko urakora ni umuntu ataragera kwiyumvira neza ataragira ubukomezi bwo kwiyumvira neza kandi muri abo harimo n'abahungu batari bake nabo nyene amategeko arabakingira ari umugore abikoze bikamenyekana nabo nyine ateza guhanwa reka tugendera kuri ibi bibazo ego amabi akorerwa abana aha rero birateye n'agahinda bigasanga biteye n'isoni hari amabi akorerwa abana bifatiye kuri bya bintazi umuntu ngo agwaye umugera wa sida ngo amubwiye yuko bateza kuza gusambanya akana k'amezi atandatu akana k'imyaka ibiri ibyo nabyo twagiye turabyumva urumva ko ari bya bipfamutima n'ubu- n'ibintazi biba byagiyemo hariho n'abandi baba ziba ari ingeso ugasanga nakagwara bimwe bya pedofili Mm.
akumva pedofili bya bintu byo gukunda abana ku- ku- kuryamana n'umwana n'umuntu w'umwana ni umugore akuze cyane ashaka kuryamana n'umwana muto cyangwa n'umugabo cyane ashaka kuryamana n'umwana muto ibyo rero ugasanga ni- biba mu kibano biba hajya mu nzu umwana asigaye mu nzu bakabimukorera hanyuma hariho n'abandi rero nabo ugasanga ashaka akaryamana n'umwana yabyaye aho rero amategeko naho nyine ruhasha muri iryo tegeko eh, rimwe agakwego cumi na gatatu wa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icenda bibiri na cumi na gatandatu birabihasha cyane umuntu bi- azobifatwamwo bizomasha nk'uko byari bisanzwe mu mategeko mu gitabo mpanabyaha ariko azo- azohanwa amategeko yarabitegekanije neza ko ahanwa yahamara inzego rero amasentare yose arakira ibi birego kandi ntibisabwa ko wowe wabigira ari udakuza kubivuga nawe wabibonye n'uwabyumvise nagende acire agace abaje kugira amatohoza naho nyine kubikorera yagiye usanga ata n'ubwenge bukwiye aba afise eh, bwo kugira ashikira izo nzego canke ugasanga bamuburabuje yagize isoni ntashobora kuhashika kuko rimwe na rimwe n'amabi agusesereza nari nacyo gituma rero ubu ubu benshi bariko barubahuka twavuze ati benshi bariko barubahuka eh, turabona yuko biriko biragenda neza hama ikindi naco eh, ivyo bijanye no guharika uwo mugabo aragiye arumvikanye aracari umusore arumvikanye n'inkumi baragiye baribanira ni kuwa gatandatu baribaniye barabyaye umwana wa mbere umwana wa kabiri kubera ibikorwa Eh, uko nyamukobwa yasabye ko birahinduka kuko eh, murazi mvuga umusa kwa kundi Mm.
genda kasikorosi ndahindutse uwo mpindukiriye ko niwe nshaka tuca twandikwa iyo umaze kuja muri iyo ngeso naho mwokwandikwa n'uwo akatoki kamere gukomba kama gahise nturuhuka wamuguma muri kurabandanya Mm.
nacyo tuba dushaka gukora aho kwa jage tubabwiye ati wewe nturinde kuza guta ingorane uwo mwana uvuga ko wakunze muri ico gihe wamukunze amafaranga yo kuza kwandikwa utagiye mu by'iminsi mikuru miremire si amafaranga menshi ubu hariho na porogaramu n'imigwi myinshi iriko iritegura gufasha abantu kugira babane biciye mu mategeko twarabibonye muri za ngozi turabona muri za karuzi aho wasanga imiryango ibihumbi bingahe bagiye hamwe bagakora ubukwe kandi bidatwaye uburyo bwinshi cyane kandi bashobora dufate n'akanya ko gushimira mwene ayo mashyirahamwe abitunganya ako kajagari niko dushaka rero iri tegeko rishaka guheza rishaka guheza kuko kiretse ko bi- bi- ari no gutora inyishu ku kibazo cy'igwirana ry'abantu biratera n'umudugararo mu gihugu Uga- ugasanga abantu bama muri zuguruzuguru bama mu nduru ugasanga mu miryango n'uburyo bw'umuryango mwahora muwusangira muri babiri Eh, abo bana wabyaye uteza kuzobarera baragira ati papa uteza kuduhereza uburyo bwo kujya ku ishuri kwivuza gufungura hamwe na hamwe iyo byatsi bikagera mu manza ugasanga ibintu byabaze kuba umurengera n'iri tegeko rero naryo rishaka kuza eh, riza gukosora ikindi nacyo ni uko abantu bomenya yuko amaraha ntuzoyahaga ujya imana yaguhaye n'ujya nyene kandi amaraha ari iwiwe nta handi hantu aho uza kuyarondera hose
ego uba uriko urata umwanya ego ego ego, ego murakoze reka tuhe akanya na madame kesi baguma ko agira icyo avuze kuri abo bantu babiri umunota umwe madame byinshi umushyikiranganje yabivuze munyarutse
ego murakoze cyane je nibaza yuko byose biratomoye kandi aya mabi yaba ayakorerwa aba bana yaba ayakorerwa aba bakenyezi ni ukuri birababaze kandi usanga ari- ari igitangaza kandi bugerega iyo ayo mabi ariko araba araba mu muryango kanaka mugabo ugasanga ni ikintu kizogaruka ku gihugu cose uyu yavuze ati cyane cyane iki icy'abagabo yavuze ni ukuri bariho bayakorerwa ahubwo jewe nagira ndabatumirire yavuze ati sindaba umugabo ndi umuhungu mugabo nawe nyene niyaja kandi n'abo bahungu nabo nyene barimo baya- bayakorerwa nk'urya navuze wumvise yuko yari umwana w'umuhungu nabo twa- nagomba ndabasabe badufashe urugamba twese tugihagurukire kuko nk'uko umushikiranganji yavuze ati ni ikibazo kiraba bose kiraba sosiyete yose ntikiraba umushikiranganji wenyine canke aya mashirahamwe nibaza yuko twese twogihagurukira iki kintu twokigwanya kigahera hanyuma kandi n'ubu nk'uko yavuze ati habaye denosiyasiyo kugira tuze turabona ibi bitigiri nabo nyene ko bamaze kuba bafise ico boterera nibadenonse aho biriko birabera nibafashe abo bantu bagende kwitura ubutungane kuko ya- yumvise yuko bakira bose kandi ico nashimye muri iri tegeko kera twarajana nk'umuntu yahohotewe bagataha hariho aho baca bavuga ati mbega wewe uza kumuvugira ni umwana wawe canke niki niki umuvugira nkande vyabaye mwene vyo ataje kuvyivugira none ubu rero urabona yuko biremerwa yuko n'uwabonye ikintu asohoka ariya mu butungane ati yamara ngaha ibara ryaguye uku n'uku n'uku ico rero ni ikindi c'akarusho caje gituma aba bantu baba bahohotewe eh, boroherwa canke naho bakaruhuka hanyuma kandi kimwe gusa twasaba ni ukugira ngo na nyakubahwa umushikiranganji azoza aradukurikiranira kugira ngo ibi bintu iri tegeko ryashyizweho bishyirwe mu ngiro koko bize bihere mu nyandiko bize byorohereza abo bakenyezi n'abana ego mwe murakoze ikiganiro muri isanga ki- i- ki- turiko tuganira ku bibazo byo guhohotera abakenyezi bifatiye ku bitsina abatumire ni umushikiranganji Martino n'ivy'abandi ajejwe ivy'agatekakazi na muntu mibano n'iterambere ridakumira mu Burundi uwa kabiri ni madame Kesi Bagumako arongoye urunani RFR rw'abakenyezi barwanya amabi yafatiye ku gitsina muri rusange na cane cane ayakorerwa abakenyezi ishirahamwe rikorera mu ntara ya mu ntara ya Rumonge Aba- turafise aba- ababifuza gushikiriza ibibazo Eric kuri telefone mwiriwe
mana neza ego me muhagaze he munyarutse mubaze ikibazo
je nda mu kirundo nashaka ikibazo cya mbere ndagihereye ku mushikiranganji jewe nashaka bwa mbere nshime iryo tegeko ko ryoba rize hageze kuko na mabi abwirizwa guhanwa akaranduranwa n'imizi mu mico eh, n'imigenzo y'abarundi ariko rero nashaka ndamubaze hariho ibihe eh, turamaze iminsi twumva amabi ahohote ashikira abakenyezi nk'akarorero nkatanga umwana w'umwigeme yatwajwe inda n'umu- n'umuyobozi uwo muyobozi yari akomeye umugambwe sendedefudede ntacyo bigeze bamukora ko wende mu ntara ya cyanguzo muri komine ya kigamba niyo twabyumvise ku maradiyo gushika naho abahutse kubidenonsa muri uwo mugambi barimo bahimiriza abanyagihugu ko bazoza barabivuga ahubwo ababivuze nibo bahavuye birukwa ko n'inzego z'iperereza n'umugambi sndfdb none babona byo babizokunda ko bashobora kudenonsa ayo mabi mu gihe uyavuze aribo baca birukako na cyane cyane mu gihe wayakorewe n'uri mu mugambwe sndfdb aho rero cyangwa ngira amakenga ko iryo tegeko ishobora kudoza rimeze nkaya rimwe umukuru w'igihugu yigera gutanga rya tolerance zero aho ryaze mu mpapuro cyangwa rigahana ba nyarucari cyangwa aho batavuga rumwe kuwo mudamu nawe nashaka ndamubaze ikibazo ego gufatwa ku nguvu na mabi yo kurandurana n'imizi ariko ubwa mbere twari twashimye twumvise ko hari itegeko rya risohoke ribuza kwambara abigeme imyambaro iteye isoni none ubwo ntiboba babona ku gufata ku ngufu ibyo byo bishobora kuba biva no ku nyambaro bambaye hanyuma bigahurirana n'abafite kwihangana guke kome babaye sedwi bigatuma bafata ku ngufu murakoze ego mbereka duce tubasaba bakwishyure nyakubahwa mushikiranganji mu majya mu make
ego murakoze eric abaje ikibazo nibaza ko gregoire yigeze kubaza na cyane cyane niyo nyinshi ushaka kumuhereza ni uko twebwe mu bushikiranganji bw'agateka muntu tuvuga tuti ibibazo bijyanye n'agateka muntu ntitubifatikanye na politiki kuko rimwe na rimwe umuntu aragira amakosa bagashaka kumwitirira umugwi wa politiki nimba ari leonard nimba ari salumu nimba ari maritino yabikoze ku gahanga kiwe ntaba yabikoze nta mugambwe nta komite diregiteri iba yakoranye yayiporona sendedefudede canke undi mugambwe ntavuze genda ukora ikiyaca hamba ikindi nacyo kandi n'iri tegeko rirahari mugabo ntucu urifatira ko nguce nk'umuntu urenganya umuntu icyo ukora urafata akanya ukagira amatohoza ukaraba ko nyamuntu bamurenganije aha rero niho tutumvikana rimwe na rimwe n'abantu iyo hageze igihe umuntu akoze icyaha ari mu mugambwe uri ku butegetsi ibi tuba turaba muri kino gihe si by'uno munsi gusa no mu gihe harabaye umugambwe n'indi migambwe ari ku butegetsi minsi yose hariho tandanse yo kuvuga yuko abari ku butegetsi babikora ibyo bashatse byose bakarenga amategeko ariko siko bigenda twebwe aratubwira ati naka yarakoze iki cyaha hanyuma ntiyahanywe iyi telefone tuze kuyimuhereza tubikurikirane turabe neza yuko azuba yakingiwe ikibaba kubera umugambwe azuba arimo ariko iconze tuhagira ibiganiro byinshi n'ubu twimeje kugira iki kiganiro abantu bari mu migambwe ubwo bakora mu migambwe itandukanye tubabwira yuko umwe wese iyo hageze guhanwa ahanwa hakurikijwe amategeko kandi agahanwa ku gahanga kiwe aha rero tuba turabifatikanye cyane ngo ujya ngo kubera ngo we wari hariya kuko ari nabo twasanze nabo nyine ugasanga abarengereye akarimbi bivanye ni uko iyo ari mu muganga uri ku butegetsi kuba umuganga uri ku butegetsi cyangwa kuba umuganga utavuga rumwe ni uburenganzira bwa muntu uwo ari we wese aha rero turabivangatiranya kuko tuba dusanga bya bibazo twabihindukije atari ko byategerezwa kwigwa twebwe iyo umuntu ni umuntu wafashe ku ngubu ni umwana uwahohotewe turaba yuko ari umuntu gusa aba umuzungu aba umunyamahanga aba uri mugabo uri ku butegetsi ibyo tubaza kubishyira pembeni ari nacyo tuba dusaba ubutungane turafise ibitigiri byinshi by'abantu bavuga bahanywe bakurikiranwa kandi ntari mu migambwe mu mugambwe uri ku butegetsi n'abandi aha rero abantu baze baratandukanya yuko niba wafatwa mu ikosa ntuce witwaza yuko uri mu mugambwe uri ku butegetsi cyane uwundi nawe kugira uvuge ko ngo ntiyahanyuka hari n'igihe usanga amategeko yakurikira ati ujya yateza kuko abantu benshi baba bifuza yuko bafatwa nk'uko bo babyifuza mugabo amategeko nayo usanga akora ukundi mugabo amategeko ariho kandi n'umunyagihugu uwo munyagihugu witwa eric ni umunyagihugu cyo kimwe n'abadafite uburenganzira bwo kuba ati jewe ndabiravye n'ubuhamya mfise jewe umuntu nitwatunganirijwe muri sosiyete yo ngaho iwacu ivyo tuzobimufasha egome murakoze dusabe madame kesi baguma ko nawe yishure iki kibazo c'abigeme bambara imyambaro zitabereye ari navyo biba intandaro y'uko bagwa mu ngorane
Eh, murakoze cyane rero nibaza yuko iki kibazo cya erike kenshi dusanga abahungu bagenda bara- barakigira icyitwazo ngo baragwa mu busambanyi kubera yuko babonye abakobwa bambaye inyambaro zitabereye mbega ko ba- bavuga ngo ni urukundo ni kubera iki batokumva bakunze uwo mukobwa w'umupfasoni w'umurundikazi yambaye akikwiza akagendera ubupfasoni nicyo gituma mvuga nti ni icyitwazo hari akandi kantu kaba kari kabarimo noneho ubu u- aho tugeze si ba bakobwa gusa batacambara izibakwiye n'abahungu nabo baramaze guterera ko ahubwo ibyo tubona biteye isoni ubu n'abakobwa nabo baca bavuga ngo barambara ibi- i- ibi- ibyo tabakwiye bigaca bituma badukwegakwega rero icyo nagira mbwire erike mbwira n'urundi rwaruka ni uko bogendera urupasoni rw'ikirundi urupasoni rwo mu burundi iwacu baba abahungu baba abakobwa bose bakambara bakikwiza bakagendera ubuntu nimba urwo rukundo rwabo rubarungika ku muntu rubarungike ku muntu w'umupasoni atari uwambaye ibitamukwiye murakoze egome murakoze reka twakire kandi ngabirano ngabirano mwiriwe
Mwiriwe neza Aloyizi umumenyesha makuru.
egome munyarutse mugire ico mushikirije canke ikibazo
Yego cyane nta birebire ngenda kuduga ko kuko ikibazo nari mfise Eric asa n'uwakibajije nubwo mm, nyakubahwa umushikiranganji yagitangiye inyishu ariko izo nyishu zama zatanzwe na- no muri bijya biganiro abashikiranganji bagenda kugirisha hanyuma mu- abanyagihugu bakabaha amajambo Mm, ni ukuvuga ikintu Eric yavuze nanje niko ndakibona hariho abitwaza ka mugambwe ka ka buhangange bafise mu gihugu eh, mu gukora amabi hanyuma ugiye kumusengeja urumva ngo yakatiwe ibi yakatiwe umunyororo ungana uku mugabo umwanya n'umwanya ubona yidegembya kubw'umugambwe hanashatse kuvuga nko ku bantu bitwaza gufata ku nguvu bamwe n'abandi rero icyo kintu aha mu gihugu cy'uburundi kikihari sinshobora kumva ko em, hari ingingo zizofatwa ngo bituzwe nicyo gituma rero tugira tuti na cane cane ubutungane bwogerageza ukubahiriza izo mvugo zigenda zivugwa na bamwe mu barongozi b'igihugu sinzi rero ko ingorane iri mu butungane tuzi ko ingorane iri mu- muri ibyo by'imigambwe gukora iki agira ngo ndi mu mugambwe kanaka egome murakoze umushikiranganji ico kibazo asa n'uwacishuye akatari gake ariko reka mbaze umushikiranganji muri iryo tegeko muravuze yuko mugiye guhasha cyane mwahora mubi- m- byarimo no mu mategeko ya mbere ku babana n'umuntu bidaciye mu mategeko Ah, twaje tuza kuri ikibazo cy'amadini aho usanga mu idini ry'abayisilamu hari umuntu afise abagore babiri batatu ndetse n'abarenze batanditswe mu mategeko ico kibazo mu idini ry'abayisilamu muzogikorana nabo gute
ariko ngaha twasha tumenyeshe abarundi n'amakungu ko habuze ko byinshi cyane cyane muri bene wacu bari mu idini rya isilamu leta itunganiriza abarundi bose kandi leta yamara umubyeyi nicyo ibereyeho ni nacyo gituma byose bibazwa leta bene wacu b'abayisilamu tuzogiranira ibiganiro byinshi cyane ubwa mbere na mbere hariho umutamba afise afite imyaka mirongo umunani aya masaha kandi yabyaye n'ibindi muraza n'igihe hajeho itegeko ry'ingo n'imiryango ukuntu byagenze hariho bimwe bimwe byagiye biratora inyishu bivanye n'ukuntu eh, uburundi buba bwubatse mu kibano kiba cubatse aha cyo dushaka kubasigurira ni uko twasanze mu bayisilamu abo tuvuga ko bafite abagore benshi nti- ni- hamwe turanababeshe umukatolika canke undi ari mu rindi dini ashaka kurongora umugore wa kabiri wa gatatu hajya hageze aragenda akambara agakofero agaca agenda ku munsi wa idirifitiri akagenda akagenda kugira asigure igituma yofata umugore wa kenshi umugore wa gatatu dusanga no muri abo bayisilamu abifise afise uburyo bukwiye dusanga bafise umugore umwe no muri ibyo bihugu biteye imbere ugasanga ba bakene iyo abana benshi bagora no kurera aribo biteye ikibazo aho rero ntituzifate ngo ni abayisilamu ngo nibo ngo nibo baba bateye ikibazo cyane ahubwo na bene wacu b'abakirisu n'abatari mu madini usanga ari bya bindi bimwe bijyanye n'irari cyane cyane no kurondera hari n'ababivuga yuko ushobora no kurondera abakenyezi benshi kugira wumve uzibire ikinogo cyo kwemerwa muri sosiyete aho rero ugasanga bifatiye abagore benshi abagore babiri abagore batatu abagore bane ariko ngaha n'ikiganiro hariho byinshi biteguwe ngaha mu ngingo ishika nk'iya cumi iravuga neza yuko leta y'u Burundi n'abajejwe intwaro hasi tuzotegura porogaramu yo kwigisha ineza cyane cyane yuko ibyo bijyanye n'ingo n'imiryango kanatsinda no mu bushirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu bariko barategura ibyigwa bizokwerekana umuryango mwiza ukuntu uba wubatse icyo rero biriko birakora bijyanye n'ibyo byo gukunda igihugu tugeze ku miliyoni cumi na zibiri ku birometero bihumbi mirongo ibiri n'indwi ariko abarundi twa dukunda igihugu umugore umwe ushoboye kumubyara k'umwana mu mwaka ubundi bagira batanu uzababyara ko batanu tuzaca tubashira hiya abantu nabo nyine tunanabigisha tubereke yuko ari ku neza yabo no ku neza y'ikino gihugu basokuru na basogokuruza baturaze kugira natwe tugitunganye neza nabyo nyine ni ku neza ya bose ariko ngaha ntihagire abaduca bagira ubwoba yuko mugabo umuntu azaza gufata umugore wa kabiri aya masaha ari umusore ngo ni uko ari umuyisilamu amateka akazomufata ikindi nacyo nashaka kuvuga cyane kandi nashaka gusubira kugaruka ko kandi ni ikijanye n'abantu baza bitwaje umugambwe nguriya naka ngo ntiyahanya kubera umugambwe nguriya naka ntiyahanya kubera umugambwe ni rero kiba rino tegeko ribe ryerekana riheza ububasha umuntu uwo ari we wese ntuzobagura umu none umusende defude tutakakara nk'umuntu yaba ari umusende defude agafata ku nguvu umwana wiwe turiko dusa n'abarangiza mugerageze mucagure ego woca uvuga yuko umuntu washobora kumuhana ngo nuko ngo ari mu mugambi uri ku butegetsi rimwe na rimwe hari igihe twebwe natwe amaresiponsabilite yacu tuyareka twitwaje ibindi bintu tugira tubamenyeshe yaba umusenedefudede yaba umuporona yaba umu fnr azokora iki caha kigengwa n'aya mategeko bazomuhana umukuru w'igihugu yari amaze kurishiraho kandi arashimitse cyane ko ata muntu n'umwe azorengana iri tegeko twebwe rero nk'abamufasha kurongora igihugu turiteguye kuzogira igishoboka cyose kugira iri tegeko rije mu ngiro murakoze reka twakire madame kesi baguma ko agira icyo ashikirije cya nyuma kesi ikiganiro ku mabi akorerwa abakenyezi gisa n'ikiriko kirarangira akajambo ka nyuma wosigira abariko baratwumviriza n'akahe
akajambo ka nyuma nobashikiriza nk'uko nari nabivuze ni uko twese twohagurukira rimwe tukabona yuko iki kibazo ari cacu umunyagihugu wese akabona yuko ari iciwe hanyuma amategeko agakurikizwa ama umuntu nimba abonye ati uno munsi hafashwe ku nguvu umwana wo kwa kesi amenye yuko ejo naho hashobora gufatwa ku nguvu uwi wiwe nimba yabonye umukenyezi yaturubitswe canke yakubiswe canke no kwicwa yishwe mu rugo kwa kanaka ntazaho ngo ashire agati mu ryinyo amenye yuko nawe ashobora gushikirwa hirya y'ejo rero ni urugamba rwa twese nitwahaguruka tukarwaniriza hamwe nibaza yuko tuzorutsinda murakoze ni urugamba rwa twese no ku ijwi rya amerika tuzobandanya dukurikiranira hafi iki kibazo turashimiye abatumire bacu umushikiranganji Martino n'ivy'abandi ajije ivy'agateka kazina muntu imibano n'iterambere dakumira na madame Kesi baguma ko arongoye runani RFR abanywanyi bagomba gushikiriza ivyumviro ntibenshi ariko umwanya utubereye ikibazo aha niho tugarukirije ikiganiro co kuri uyu mugoroba ndabasabe mubanaye mukurikirana ibindi biganiro bica kw'ijwi rya Amerika mwari kumwe na Rose Bigirimana kuri mikro umuhinga bw'ivyuma twari kumwe na Innocent Kimenyi hadufashije gutorukanya ikiganiro mugire umugoroba mwiza
nkarira nihanagura nkashira numva urambabaza Tell me what you want, baby. Tell me what you need. uh. Give me your key to your heart and let me open up your treasures. Ngira sinimbari ngombwa, niyemeje kugwa n'urugamba. Nimba hari ibintu byiza ushaka, nzurara amajoro nkwicukumira. Erega ni